Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya qophii dilbata har'aaf jenne dhiyeessuu keenya dura oduu addunyaatiin jalqaba.
Akkam ooltan hordoftoota keenya oduu dilbata har'aaf qabnu kan isinitti mu'aan mitikuuf kaaduuti. Humnoonni Israa'el tarkaanfii kaaba gaazaatti fudhatan bifa haaraan jalqabuun taankiiwwan waraanaa isaanii magaalota keessa seensisaniiru. Aanaalee ollaa sheek Reedwaan jiran marsuunii fi maatiin baay'een manneen jireenyaa isaanii dhiisanii akka bahaniif dirqisiisaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti humnoonni Israa'el naannoowwan akka Beeyit Haanoon, Jabaliyaa fi Beeyit Laayiyaa qofaatti adda baasuun namoonni eeyyama isaaniin ala akka hin baanee fi hin galle taasisaniirus jedhaniiru. Kaaba Gaazaa kanatti Israa'el akka haaraatti tarkaanfii fudhachuu kan jalqabde guyyaa sagal ta'uu kan gabaase miidiyaan mootummaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu guyyoota kana keessattis lammiileen Paalestiin dhibba sadii ta'an humnoota Israa'eliin ajjeefamaniirus jedheera. Jiraattonni akka jedhanitti humnoonni Israa'el namoota siivilii fi manneen jireenyaa isaanii irratti haleellaa boombii ta'e jedhanii raawwachaa jirus jedhan Israa'el gochaa akkasii hin raawwanne jechuun haalteetti. Jiraattonni magaalaa Jabaliyaa baay'een isaanii ajaja humna waraanaa Israa'el irraa kennameefiin bakkicha gadhiisanii akka bahan kan jedhu diduun asumatti duuna jechuun fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaa jiru jala. Gabaasni Reuters humni waraanaa Israa'el dilbata har'aa akka ibsetti immoo kaaba gaazaatti tarkaanfii fudhachaa jiruun sa'aatiiwwan 24 darban keessatti bakkoota xiyyaafannoo diinaa 40 ol irratti haleellaan fudhadheen loltoota Hamaas kurnootaan lakkaa'aman ajjeeseeraa jedheera. Paakistanitti sanbata dabarsine kana hojjettoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii jiran irratti qaamoleen hidhatan haleellaa bananiin namoonni 21 ajjeefamaniiru. humni paakistaan keessatti adda cituuf hidhatee lolu kan maqaa waraana bilisummaa baalochiin waamamu garuu haleellicha keessaa hin qabu jechuun ajjechaa jumlaa hojjettoota hojii albuuda baasuu irratti bobba'anii jiran irratti raawwatame balaaleffateera namoonni sanbata darbe hojjettoota hojii albuuda cilee baasuu irratti bobba'anii jiran kana bakka dukkii jedhamuun beekamutti haleellaa irratti raawwatan kanneen meeshaa waraanaa kan akka qawwee rookeettii fi boombiiwwan harkaa qabatanidha kan jedhan namoonni ijaan argan hojjettoota hiriira qabsiisuunii fi lafarra ciibsuun jumulaan namoota 21 ajjeesaniiru bakki haleellaan kun itti raawwate daangaa iraanii fi paakistaan irratti kan argamu yommuu ta'u hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa isaa fudhate hin jiru kanaan dura gareen hidhattoota bilisummaa baalochistaan mootummaa waliin wal waraananiin tarkaanfiiwwan akkasii fudhachuun beekamuu fi fedhii chaayinaan naannicha keessatti qabdu kan mormu haleellaa ammaa keessaa hin qabu jedheera. pirezidaantiin veenzuweelaa niikoolaas maaduroo injifannoo irra deebiin filatamuu isaa labsachuu hordofee biyyattiin paaspoortii gaazexeessitootaa fi rogeeyyiiwwan mirgaaf falman kurnootaan lakkaa'aman haqxeetti gareen mirgaaf falmu luboraatooriyoo deepaaz akka gabaasetti hanga ammaatti paaspoortii namoota afurtamaa hojiirra kan oolle haqamuu fi baay'een isaanii gaazexeessitootaa fi kanneen mirgaaf falmanidhas jedheera kanneen paaspoortiin isaanii jalaa haqameeru kunneenis dhimmoota miidiyaaleef gabaasuu qaban sodaa kanarraa kan ka'een gabaasaa kan jirre gareen mirgaaf falmu kun ibseera mootummaan sarbama mirgaa kanneen akka hidhaa fi reebicha gurguddaa raawwatuun alatti paaspoortii gaazexeessitootaa haquun namoota sagalee dhabaniif sagalee akka hin taane ukkaamsuudha jechuun daariktarri garee mirgaaf falmu kanaa raafaa'el uzgisteeguy ibseera. biyya hindii magaalaa faayinaansii guddoo kan taate muumbaay keessatti namni siyaasaa beekamaanii fi booliid waliin hidhata gaarii qabuun beekamu ga'eessi ganna 66 baabaa sidikween sanbata kaleessaa galgala rasaasaa rukutamuun ajjeefameera ajjeechaan isaa kunis naannichatti filannoo inni murteessaadha jedhamu taasifamuuf yeroo torbaan tokko hafettila akka ibsa poolisiitti sidikween kan ajjeefame balbala biiroo ilma isaa irratti yommuu ta'u reeffi isaa gara hospitaala liivaalaatti geeffameeras jedheera sidikween waggoota kurnootaaf miseensa paartii indiyaan naashinaal koongireensii kan turee fi amma immoo paartii naannoo kan mahaaraa shitiraa bulchuutti makameera itti aanaan bulchaa mahaaraa shitiraa. Ajit Paawar kan paartii Sidikwee ajjeechaa akka nama rifaasisu jedhee taatee kana qorannee tarkaanfii barbaachisu ni fudhannas jedheera. Akka gabaasa oduu Trust of Indiyaatti immoo namoonni ajjeechaa kanaaf shakkaman lama to'annoo jala oolfamaniiru.
torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati. Abdii Abbaa Jabal as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Niiwuork keessatti mana juusii Oosis Jimmaa Juus Baar jedhamu waggaa kudha sadii dura banee keessatti nyaataaf dhugaatii fayyaa namaatiif toluu dhiyeessa. Hojiin isaa kun jaalatamurraa namootaaf dhaabbilee bebeekamoo hedduutu isa wajjin hariiroo baafate irraa fayyadamaa jira. Abdiin rakkoo fayyaa ofiisaa mudate gaafan Ameerikaa galee nan fayya jedhee abdatee dhufe garuu immoo hin milkoofne. Sanarraa ka'eeti ofuma fala barbaaduuf bifa hojii kanaa filachuu ibsa. Dhiyeenya kana gumii tokkummaa mootummootaa yeroo keessummeessitu innis hirmaattotaaf naannoo sanatti nyaataaf juusii dhiyeessuuf achitti argamee ture. Gabaastuun VOA Edan Garramoo achitti argitee isa dubbifte. Tigisti gammee akkanatti qindeessiteetti.
Mana juusii bakka daldalaatti waan gurguru malees indastiriiwwan faashinii, miidiyaawwan, dhaabbilee qorannoo akkasumas yuunivarsiitiiwwan adda addaattiin affeerramee juusidhaa fi nyaata dhiheessa. Dhiheenya kana immoo gumii waliigalaa mootummoota gamtoomanii dhumaa ji'a fulbaana darbee gaggeeffame irratti hirmaattotaaf waan qabu dhiheesse.
Oasis Jimmaa erga barrii isaa banee waggaa kudha sadii ta'aa jira. Erga barrii keenya bannee. Namni nutti dhufuu jennee barrii keenya bannee hin teenye industirii faashinii, industirii miidiyaa, industirii poolisii keessa geennee hojjetaa jirra. Faashinii industirii keessaa warra akka Michael Kors, baay'ee nama guddaa, Tommy Hilfiger, Tory Burch bebbeekamaa nama ta'aniifan baaksteejiitti warra moodeloota juusii inerjii jaraa kennu fayyaa jaraa eegu. guyyaa dheeraa sa'a dheeraa waan hojiirra turaniif jaraafan waggaatti gizee lama gizee immoo wamtaaraan jiraatu na waamu akkasitti wajjin hojjannaa kan immoo amma bootaan nu argamnu UN kun kan mootummaati kan niiwuork paarkiitti nuu kenne vizhinii oisis waan arganiif.
oisis jimmaa juus baariin bakka nyaataaf dhugaatii qofaa miti bakka namni itti wal baree walirraa baratee. hariiroo godhatu waan jedhu abdiin magaala guddoo teechoo waajjira mootummoota gamtoomanii taate kana keessattis anis qooda fudhadheen waan beeku namaa qoodaa jedha.
Egaa ooyisis yaadni ooyisis mana nyaataa yookaan dhugaatii bitatanii gabbahanuu miti bakka yaadni ilmi namaa walitti qabame lafa bu'uu danda'u neetwoorkiidha haa ta'uu infoormeeshiniidhaan haa ta'uu waan barbaadan yoo anillee hin qabaan. yookaan kastamarii kootu qabaa ollaa kootu qabaa waan kana walitti fiduudhaan jireenya ilma namaa waan fooyyeessu ooyisis.
Abdiin waggaa kudha afur ta'eetu mana warra isaati bahe.
Of danda'uudha bakka albuunni qotamu miizan tafarii diimaa achirraan lolli waan ka'eef gara shaakkisoo kibra mangistitti waggaa lama hojjadhe achirraas jireenyi waan hin dadhabamne hin dandeenyeef kara jibuutii deemee jibuutiirraan yaman yamanirraan suuda arabiyaa suuda arabiyaarra qabanii gara biyyaatti nu deebisanii.
haalli hoggas jirus waan mijataan turreef deebi'ee biyyaa bahe.
biyyas taa'uun abdiin waan hin jirreef siyaasaadhaan isa ta'u maaliinis kanaafuu kara keeniyaatti imalee egaa keeniyaatti akkuma baqataan tokko jiraattutti. magaalaa naayiroobii naayiroobiidhaa addas isteeta adda addaa keessan ture haa ta'u malee of danda'uudha jecha hojii adda addaa keessan ture mana rifeensa dhiiraa teebil teenisii taphachiisuudhaan booddee immoo kuduraaf muduraa adda addaa suuqii fuuldura kireeffadhee hojjechuudhaan akkasitti of gargaaraa koominitiis gargaaraa. hamma kuma lamaaf afuritti niiwuorkiin galee jechaadha. Oasis jimmaa banuudhaa kan na kaase dhukkubni sukkaaraa na qabe sanarraan ala amerkaa dhufuu dhukkubni sukkaaraa kun fayyuu nan danda'a amerkaadhuma dhufuu qofaan nan fayyaa kan jedhuun hawwii qaba ture garuu sanan taane. Wamti ajjirus nyaanni ajjirus. haddii kana fayyaadhaa waan ta'u waan hin taaneef nyaanni fayyaadhaa kan ta'u gatii rakkasaan gatii madaalaa waan hin jirreef waan kana anat hojjechuu qabaa kan jedhuudhaan OSS Jimmaa bara kuma lamaaf kudha lamatti awwala bannee achi bannee kaaniin dhiifnee koominitii keessa deemuudhaan mana beeti kiristaanii dhaquudhaan masjiida dhaquudhaan bakka walgahiin namni lookaal koominitiin jiraatu keessa dhaquudhaan hubachiifnee amma argeenye jechaadha.
Mul'anni abdiin gara fuulduraatti ofiifis ta'ee OSS Jimmaa baariif qabu immoo
Vizhiniin OSS OSS yaada guddaa fudhatee ka'ee nyaataaf dhugaatii qofa gurguruu miti. Akkuma sila jedhee akkuma ilmi namaa itti guddatu fakkeenyaaf keessaa kan nu qabnu kanan irratti jiru nyaata irratti akkamitti nyaata Itoophiyaa gabaa keessa seensisuu dandeenya. Isa manatti akka durii nam tokko hojjetee nam tokko nyaatu tun ta'in koorporeeshinii guddaa ta'ee gloobaalii akkamitti deemuu danda'a kan kana jedhu hedduu irratti hojjetaa jirra.
Jireenyi baqattummaa ulfaataadhaan jedhu abdiin.
Maalii fi biyyarraa erga baanee aadaan afaan duudhaan waan adda ta'eef biyyi kun immoo hedduu namatti tola biyyi niiwuyoork nama biyya danuurraa nama gara biyya dhibba lamaa oltu jira. haddii kana wamti nu dhaynee orma ofiin jennu jiru namni riinuu orma hadhasa ta'uu kaleessasa ta'uu waggaa dhibbasa ta'uu nama biyya biraatii dhufe kana keessaa xiqqoo jireenyi ulfaata biyya kaapitaalizimiiti nummoo aadaa sanaaf seenaa sanatti hin guddanne kana kanaan xiqqoo jireenyi bakka ta'an ulfaata.
Niiwuyoork garuu biyya namni bifa hundaa aadaa hundaa waan jiruuf ormummaan natti hin dhagahamu jedha.
kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Muradaati. Qophiin dhandhamannaa muuziqaa torban kanaa kan kanaan duraa irraa wanti adda godhu kan caalaatii fi caaltuu ta'uusaati. Caalaa Bultum, Caalaa Dagafaa, Caalaa Birruu, akkasumas caaltuu Haayilamaaramii fi caaltuu buutootu isiniif dhiyaatu. Yoo yeroo arganne immoo caaltuu naannessoo ni dhaggeeffanna. Caalaa Bultuumee lammiiwwan Oromoo lola Aduwaa irratti hirmaatan garuu maqaadhaa fi galataa isaaniif malu dhaban faarsa.
Gaafataannaa bal'icha maganzaa micha seenaaf gaafuma maaksa duuchaa ni sabni koolola dhaqee yobbaastaaf karaa maqee farda isaan bobbise biyya qaanii raambise inni kaan biyyaaf baata kunjala deebee baata gabayyoon fayoolo labbaan daanteessoo koolata. Gaafa tolaa fuuldura yoo lolaa duubariiru haa dubbattu adawaan dhiira jeesee geeraru. Korma dallaa kee baasee ormi fuudhee madaqsee injifannoo ilmaan kee seenaa dabsee dabarsee. Abdiisaa aadaa qabee faranjiin lafa qottee balaa isa laqaa lolee jaagamaan diina qalee. Kabayyoo ilma gurguu baabta goorgis nagdee. Gabra Maariyaam gaarii baqqalaa ilma wayyaa. Dingootota gaafa roorroo siniin gaggeesse barroo. Madfiyoo sodaa aannee meeshaan bayyaa addaan qabachiisu.
Kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbuudhaaf. Caalaa dagafaa immoo waa dagannee jedha maal dagannee laata? Caalaan itti aanu immoo caalaa birruuti waliin kadhannaman.
Gadi galtuu fi yartuu lammii keessaan dabanii qomoo keessaan dabanii. Guutuu guutii aamogee guutuu guutii aamogee. Tukuuti aamogee daggala raasini ededa nyaatini ganna toolaa miti ganna toolaa miti ganna toolaa miti binuusiina dhagaa lafanii irri oolu du'a toolaa miti ijoollee Oromoo. Mirga manaa baanee, mirga manaa baanee, mirga biyyaa baanee, turee bubbuleera. Turee bubbuleera, mbora naanna'ee, dhufa karaa maa walagga, himboyyaa maa dhadhiira, keessa guyyaa wal argamala.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaalalli yoo sinsinnoomee sossobbiin hin deebisu jetti caaltuu Hayilamaariyaam ulfaataadha.
Naangalee dubbii nana dubbii nana ennaa yaadu ulfaataadha. Naangalee dubbii nana jaalalli dhumee amma lolaaf kaabee huccuu jaabbee ansi shaakkee akkasiin sinii taatee ulfaataadha. Amala jijjiirrattee anis beekee qalbii keessa toolattee ulfaataadha. Farda guluuf hin beeknee sakaalaan haala geedhallee injisu maala godhu jaalalli sisinnoofnaan ulfaataadha. Sosobbiin hin deebisu.
Bakkeetti gungunta waliin onnee manni qorre argita wal jaalachuun yoo taane garaadhaani makaaf malee maal godha qubeellaani hin dubbatu keessa keetti gungunta waliin onnee manni qorre argita wal jaalachuun yoo taane garaadhaani makaaf malee maal godha qubeellaani. Tu wal gorfannaa naannee sinii lakkii lakkii lakkii lakki jaalallee. Mana ijaarrataa ijaarrataa waliin boruu korralii galee. Ottu wal gorfannaa naannee sinii lakkii lakkii lakkii lakki jaalallee. Mana ijaarrataa ijaarrataa waliin boruu korralii galee.
Sirbi ittaanu kan caaltuu butooti. Oobeyyoo jedhama. Sirbaa Oromoo Guji.
Emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, utalina laliyo, elira laliyo, ewolfalaya diyo, isa walita diyo. Emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, kawulkula damare, bewulkula galare, elirindi hunere, besirba hunere, elirindi adire, seetu nangalire, emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, bade marta mormare, bane sakalare, bemu fatero mare, seetu luikolare, seetu lesi gonfare, emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, emakala beyo beyo. Emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, utalina laliyo, elira laliyo, ewolfalaya diyo, isa walita diyo. Emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, kawulkula damare, benolkula gallare, ekirindi hundere, besirba hurundere, ekirindi adire, sefetu nangalire, emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, bane marta mormare, bane sakalare, bemufate romare, sitolu inkolare, situlle sigonfare, emakala beyo beyo, emakala beyo beyo, emakala beyo beyo.
Qophii keenya kan mannaa muuziqaa torban kanaan sirba caaltuu naannessootiin goolabna. Leenca waa beekamaa jetteetu iyyuu baaleetti nu geessiti.
Hedduudha seenaan isaa waan beeku raasii himaa jumarii kee baloo leenjicha waa beekamaa nuuf dhaaman gaafa dura lafti lafeen gurgurru koonnee kan laafee sirnee nuun hafta nyaannu garuu. Weeguudha loonii isaa aadaa bagaraa weeguudha loonii isaa aadaa bagaraa. Kooda guddaa qaba loola dhoobirraa kooda guddaa qaba loola dhoobirraa.
Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qopheessineen armaan raawwata. Sirboota birootiin torban dhufuu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. An Bafqaaduu Morodaatiin nagatti bulaa.
Kan kana kana tarra geerroo dhalee.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirboottan dhiyeenya kana keessa gurraa fi qalbii namootaa hawwataa jiran keessaa tokko kan jireenya shifarraati. Wayyoo!
Warri jiruu tokko boraafatanii obbolaan wal gaggalaafatanii. Wayyoo wayyoo yaalwaan yaayoo. Wayyoo wayyoo yaalwaan yaayoo. Wayyoo wayyoo yaalwaan yaayoo. Badii dhiifama qaba. Midhaa beenyaatu qaba. Du'a qofatu deebii qabu. Ilma aayaa kana kaanamu. Du'a qofatu deebii qabu. Ilma aayaa kana kaanamu. Wal marattee ni beeku du'a walii baatu ofii wal fiitanii haadha garaa nyaatu silaa kaanan turre mi'aan obboleessa kooda yoo wal dhabdeele abbumatu araarsaa. abbaadhaaf ni laata kan gidduu haasa'u yoo ilmaatu dide yoo bakka san ga'u namu waarii ciisee bari'amuu ka'u gommeera nuffeera reeffa ilmoo lakka'u reeffa ilmoo lakka'u wayyoo wayyoo Araaruu yoo kudee yoo dhiiftanii ammanaa. Walmoo uudhii isaatii mee dura of mo'aa araarri ni dhugaa gaafas ba'a.